okay? It okay, man. There's something wrong with you. Hey, you Make me stop touching me. I warned you. Stop touching me. Now, first, if I say I like them for you, so can I just go? Needing, I go give them for you everything where you want. <laughs> if na motor, if na if na everything where I want, will lay me I go give them for you. Look at Wait till I don't do me. You know what? Leave me alone. I can't take this stench anymore. You stink. What? You stinking. You are stinking. Wetin I be stink? do I say I stink? Ah, don't you understand? My name might not I be stink. I told you to stop touching me. You stinking. You smell. You dey smell. Me I dey smell? You dey smell, yes. Wale you go dey punish me. Who punish me? Me I dey smell? Stink, yes, you stinking. Keji bu mwana tikaru abonzoring when me I dey smell? Wana ashawaring when me I dey smell? Wale you go dey punish me. go dey punish my generation go dey punish everybody wey know for me shut the fuck up shut up abeg wallahi go dey punish generation if kai wannan da iska din make i bring up motor to dingala where i don dey for now where i don I don't dey for somebody I don insult for me because I I I, I go somewhere I go somewhere wallahi me I go am I go am wannan wannan iska shege adin ta tona tona ne ne ni alaji it is man wallahi god dey punish god dey punish am what can so this aboki get money reach like this i come fuck up hi how are you man nah i'm not gonna let this opportunity pass me i have to go after him e carry motor go What? What? What? What? don happen Wetin wetin wetin I go do for you for you? Kanu vex, please don't be upset. What? Can I get your number? Wetin why I don call? Shebi I say you dey smell. You don't smell anymore. I know dey smell again. You know they I know dey smell am for mess. No. Because you I don see am for motor go. No. Wallahi no. God dey punish me. What? God punish me you i say me i dey smell now i don't come say i no smell again because i don't see big motor mm. Well, like what e go punish me It's just my pastor have told me I'll end up with a malam and I really don't want this opportunity. Your pastor said what? My pastor told me I'll end up with a malam like you, that you will marry me. Your pastor said I go marry for malam? Yeah. So me I no be malam, me I be in Niger. I'm from Niger. You're all the same to me. Don't, it's not a big deal. Malam and Niger I be the same thing? Yeah. Well, God will punish me. God will punish me. Tip, Karwa, Ashawo, make a Go God will punish me. So you no go give me your number? I dey Chris. Which number? Make me give you for number. Shebi I say me I dey smell. You don't smell oh, anymore. Person where I dey smell, I go give am for you for number. No, you don't smell. Wale I dey crazy. Come here, come on, make I move this motorbike come up ah, here. Eh, move this motorbike come up here. Please for for what?